iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira no kuri facebook kuri radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishuri ryigisha muzika mu rwanda ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane rigamije guteza imbere ubuvanganzo bushingiye kuri muzika nyine by'umwihariko mu rubyiruko rw'u rwanda icyo gihe ryakoreraga ku nyubako zo ku nyundo ahahoze n'ubundi ishuri ry'ubugeni n'ubuvanganzo nyuma y'imyaka hafi itanu rigiyeho rimaze kugera ku ki mu ntego zaryo zo gufasha urubyiruko kwiga muzika no kurasukira ku isoko ry'abahanzi babigize umwuga ushaka kugana iri shuri yabigenza ate yanyura mu zihe nzira ibyo bibazo n'ibindi nibyo muri bubaze nibyo byatumye tubatumirira bwana jacques murigande umuyobozi w'icyo kigo ariko akaba nawe ubwe ari umuhanzi ku rwego mpuzamahanga uzwi ku izina rya mighty popo mighty popo afitanye amateka atoroshye n'injyana zo mu mahanga nka blues jazz rnb ndetse na rege utaretse umwihariko w'injyana gakondo umuntu yavuga ko yagiye anoza mu buryo bwe bwite mighty popo umuhanzi yegukanye ibikombe binyuranye by'ishimwe muri muzika akaba ndetse yaragiye akorana n'abahanzi banyuranye mu rwego rwo kubafasha gutunganya indirimbo zabo mighty popo niwe bwana jacques murigande umuyobozi w'ikigo nyarwanda cyigisha muzika bwana jacques murigande ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
ye nari maze gusa no kuvuga mu magambo make ariko buriya hari ukuntu wagiye ubyoroshya u- wibwira abantu mu buryo bumwe mu kanya turagaruka ku bijyanye n'ikigo muyobora aho ngaho cyigisha ibya muzika ariko niba ubinyemereye reka nkureke wivuge tubinyujije mu ndirimbo wise gakondo
murakoze cyane Eh, reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho iyo ndirimbo
dore amavu n'amavuko y'umuhanzi popo murigande nabukiye mu burundi igataraka kayanza burira mu ngagara y'i bujumbura data ni murigande wabukuzagara bwakanyamibwa karukika mpunzi waseka by'ukuri kasekabota sekabota kamugarura garura wakanyamuhungu karukangira shyamba abatobe babiru ni kazayire hakaramura ka rwasimitana rwa rwamukwaya rwa bundugu bundugu bwa segahwege segahwege ka gakombe gakombe ka yuhi umwami mazimaka muzi bob umuhanzi hangiye mu mahanga hanga kanada yose amerika arayiyagoza kitavuzwe n'uburayi imfura yanjye yitwa isimbi yavukiye mu mahanga Bobo narashatse shakira muri gakondo uwo nashatse yitwa umurerwa muri ako kanyama y'umuhungu ingwino ntwari isakara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mayiti popo ati gakondo umaze rero ah, bwana murigande kwibwira abakumva ubinyujije muri iyo ndirimbo icuranze mu buryo budasanzwe nuko rero nyuma y'ibyo byose umaze kuvuga ubugarutse mu rwanda uje kuyobora ikigo cyigisha muzika
yego cyane
Mm. ariko se uretse ibyo ubu ngubu eh, tutaravuga ku by'icyo kigo nyuma wenda yuko umaze kwibwira abantu twavuga ko mu buzima bwa muzika mu buzima bw'ubuhanzi eh, Maite Popo ageze he
aha mu buzima bw'ubuhanzi mayiti popo aracyahanga aracyakomeza kwitoza aracyakomeza kwiga ariko ubu mu myaka itanu ishize ah, arayobora ishuri rya muzika akanigisha akanareba ukuntu ya- yageza urugaga rwa muzika rwo mu rwanda imbere yaruteza imbere ye Nu- ndumva ni umusanzu ukomeye cyane cyane ku rubyiruko rw'u rwanda noneho tuvuge kuri iryo shuri tubwire rero uko ryatangiye utubwire n'uko bimeze ubu ngubu wenda reka duhere ku uko ryatangiye ryatangiye rite ryari rigamije iki Eh, ni mu buhe buryo
Mm, murakoze cyane ko ryatangiye ni muri gahunda za leta yo guteza imbere ikintu cyose gishobora kubyaza umusaruro kika- kigateza igihugu imbere kikanatanga akazi ku rubyiruko rero hari um, uburyo bwitwa TVET bwo kwigisha buhari mu rwanda cyane mu masectors menshi cyane ari ubugeni ari agriculture ari uh, IT byinshi cyane ubu ngubu abantu benshi ba- ba- biga umwuga n'ubunya- ah, n'u- n'ubumenyingiro Mm.
niko byatangiye nuko rero twa- twumvise ko iyo gahunda ihari turagenda ah, tutanga ibitekerezo niko baje ku- ku- kumfata ngo turebe ukuntu twa- twakorera iryo shuri rya muzika
Eh, ni ukuvuga rero noneho eh, ni igitekerezo cyavuye mu bahanzi ubwabo kuvuga bati reka natwe turebe uko eh, muri izi gahunda za leta zo guteza imbezi- imbere ubumenyingiro twa- twakwinjiramo tukabona umwanya wacu nk'abahanzi
urebye leta niyo yabitekereje ariko yamagaza abahanzi noneho twebwe nk'abahanzi tureba ukuntu twabikora turategura integanyanyigisho turi kumwe n'abahanzi nanone benshi bo mu rwanda bose urebye bose narabahamagaye kugira ngo turebe ikibuze mm, n'ikintu twakora kugira ngo ubuhanzi bwacu butere imbere bugere kuri gahunda rwose mpuzamahanga ariko mbere na mbere ni igitekerezo cya cya leta
nuko rero leta ibiguhaye uwo mukoro niko nabyitaho kuvuga bati genda ushake uburyo bwo kwigisha urubyiruko muzika Te- abantu bateze amatwi ijwi rya amerika tubwira ukuntu byagenze tubwira uko watangiye wenda tuvuge nk'umunsi wa mbere ugiye hariya ku nyundo ngira ngo niho mwakoreraga uko wahageze uko wahabonye umunsi wa mbere uko byakugendekeye
yego Eh, rwari urugendo rutoroshye kubera ko um, ah, ibintu byinshi ntabwo nari mbimenyereye urabizi ko nari nari maze imyaka myinshi cyane muri canada ariko n'ubwo n'ubwo nayimaraga muri canada iyo myaka yose u rwanda rwari ru- nirwo- nirwo rwari ruri mu mutima wanjye igihe cyose kandi nakomezaga nza mu rwanda kenshi nkareba ukuntu ibintu bimeze ukuntu muzika iteye ariko nanone ntago na- ntago byari byoroshye kubera ko hari realities nyinshi umuntu aba atazi mm? noneho tugenda ku nyundo banyereka ku nyundo nari najyanye na icyo gihe hari minisita albert nsengiyumva yari minisita of state muri tivet cyangwa yari minisita nako Ah, tivet turajyana baranyereka aho hantu ubwo twari tumaze kuvugana ibindi byinshi cyane by'ukuntu twabikora ako munsi wa mbere banyereka eh, eh, ama- inzu tuza- dushobora kuzakoreramo bamaze niba byakunda cyangwa bitakunda tanga rwose ku nyundo n'ahantu heza ubusitani bwiza ah, hari hari sebeya uruzi rwa sebeya ruri hariya nkareba ko umuhanzi byaba byiza rwose ko yakwiga kandi akiga neza Ah, twinjira mu kigo cyari kimaze imyaka myinshi kikozwe urazi ko kiriya kigo cyo ku nyundo kimaze imyaka myinshi cyane ba- bacyubatse muri bihumbi eh, ubwo se si muri tano na kabiri urani kera cyane ta- tano na kabiri tutarabona na kera.
independence ibyo bita ibyo bise independence ni kera Ah, ni kera Um, um, ubwo dutangira dutyo mm, ubwo hari harimo se kwikusanya n'ibikoresho cyangwa bakweretse inzu bati irwarize
Ba- banyeretse inzu ah, banyereka n'ukuntu tuzashaka ibikoresho Mm, iyo nzu urumva hari hari ham- harimo ubugeni uh, uh, already Mm. ubugeni bwari bwari bumaze igihe Ah, ibikoresho tugenda tubishaka buhoro buhoro Ah, ibyo twatangije n'ibikoresho byari nanone bye- bimwe by'abarimu nanjye n'ibindi twabikuye mu za- mu ba- mu ba- mu baterankunga bacu icyo gihe ba partners bacu na n'ubu bakiri ba partners bacu gusa abaterankunga mm, abafatanyabikorwa mm, Mm. Eh, ariko noneho tumaze amezi agera kuri atanu twari tumaze kubona ibikoresho by'ishuri twabiguze twabiguze iyo ngiyo mutuye aho ngaho hafi ibikoresho byiza cyane Eh.
turabizana noneho dutangira gukora neza eh, mu- mu buryo Mm.
mm. nuko rero abantu aba- bo mu- abanyarubyiruko bashaka kwiga muzika bamenye bate ko icyo kigo gihari mbega eh, sa nu- sa n'utunyuriramo abo abo wanditse bwa mbere bari bangahe baje bate Eh, ruriya ni urugendo so ukuntu twatangiye rero twakoze um, tour dukora urugendo tu- tumenyesha abantu ibiki- ni ibiki tugiye gukora mbese mm?
Mm, Ah, tufata dutanga itangazo muri radiyo mm? tujyana n'abahanzi bakomeye bo mu rwanda bari basanzwe tu- tu- tuzenguruka igihugu cyose mm?
mhm, noneho twebwe uko abahanzi bacurangaga harimo bandera harimo ba knowless harimo ba tom close harimo ba eh, wa- badamani ntarani yari harimo ra- ni benshi mm? icyo gihe uko ba- uko bacuranze hari abantu benshi cyane ndavuga eh, eh, eh, hari abantu bagera ku i- i- ibihumbi ijana na aho hose twagendaga tu- duca tukajonjora noneho natwe twabwira tukabwira urubyiruko ruri aho ngaho ibisabwa mm, uwumva ibisabwa yari ko umuntu ya- yarangije amasomo ya- yabo ya y'imyaka icyenda mm, icyo bita tronkome hano mm,
turatanga turajonjora noneho igihugu cyose pe mm? turajonjora tujonjora mu bantu benshi twabaje ku- guhiganwa ubu ngubu ndavuga bagera ku igihu- igihumbi kirenga cy'abantu Wow.
twajonjora abantu mirongo itatu wow.
abantu mirongo- muri muri abo mirongo itatu uyu munsi mushobora kuba mu- mwibuka hari abamaze kugira amazina rwose meza nkaba ivri wo mu- uwo wita ivri uwita- uwo- uwitwa igor mabano mm? abitwa ba metusela abitwa ba bandera ni benshi ubu ngubu bamaze kurekodinga indirimbo ivani impano ah, hashobora kuba na ba mutuzo courage mutuzo jean luc ni benshi bamaze gusohora indirimbo uretse urebye ni nka bose baso- basohoye indirimbo hano mu rwanda barazwi ubu ngubu n'abandi bacuranga nka sebeya bendi imirasire ni abantu rwose niba uri mu rwanda cyangwa ukurikirana ibyo mu muzika yo mu rwanda eh, hano bamaze ku- kwandika izina iyo ni promotion ya mbere Mm.
Eh, tukiri tukiri tugikorera ku nyundo promotion ya mbere rwose ba nibo urebye nibo ni nabo dawe na kugeza ubu ngubu nshimira cyane ko bize uburyo eh, bw'igisirikare hmm?
Ya vuba vuba Kandi iyo nta promotion vuba vuba nta mikino eh, kandi bazi icyo babifuje bazi icyo bashaka no mu- kandi muri abo bose mirongo itatu eh, makumyabiri n'icyenda bose baragaraduwatinze babona diploma zabo wow.
undi utagaraduwatinze nuko yarwaye na nawe yari ariko yaragaraduwatinze Mm. turagaruka rero mu kanya gatoya dukomeze kuganira ku, kuri urwo rugendo eh, kugira ngo tuze no gufasha ah, abashaka kugana icyo kigo no kwiga muzika ah, bamenye uko babigenza ariko mbere y'uko dusubira eh, kuri iyo nzira eh, iki kiganiro hari abantu benshi baba baduteze amatwi bamwe bashaka n'ijambo kugira icyo babaza cyangwa kugira eh, icyo bunganira ku murongo wa telefone dufite uwitwa alexi arashaka kugira ngo eh, tumwakire ngira ngo sinzi alexi ikaze mu kiganiro muri sanga
Eh, murakoze cyane Eh, ni ikibazo ni igitekerezo Eh, eh, ni urebye ni ikibazo yego Eh, aha ku Kimisagara nyine ubusanzwe twiga ibihugu muri Nyaruguru Mm.
ariko twumvaga nyine icyo kigo cy'inyundo cyo ku Nyondona umubirwa natubwire niba badateganya kuba bafungura amashami akaba yagera no mu tundi turere uretse mu kigo uretse mu mujyi wa Kigali gusa ah, ndumva ari ikintu nagira ngo mubaze Eh, urakoze alexi arakumva reka gusubize Eh, urakoze alexi Eh, niba muri kimisagara aho dukorera turi muhanga ntabwo ari kure yanyu cyane ni iminota mirongo ine n'itanu gutyo Um, ubundi dukorera i muhanga twimikiye tuva tuva rubavu ku nyundo tuza tuza i muhanga niho dusigaye dukorera Um, ku- ntabwo turabona uburyo bwo gufungura ayandi mashami ahandi hose mu rwanda ariko ni igitekerezo bagejeje eh, kuri leta abanyeshuri benshi mbongo ndavuga urubyiruko ubwo turarindiriye u- igihe igihe bazatubwira bati hageze ko mu- mu- mufungura ayandi mashami tuzabikora tuzashaka ubwo bushobozi tu- tu- tubikora ariko n'ibintu biriho biratekerezwa kubera ko abantu benshi bari bifuza kwiga kandi urumva amashuri aracyari amwe gusa mu rwanda hose ni ishuri rimwe rya muzika rihari
Eh, ubwo nizere ko alex igisubizo cye akibonye tugarutse rero kuri iyo nzira wigeze kugira uti twakoze integanyanyigisho Mwa- icyo gihe mwashingiraga ku ki kugira ngo muhitemo ibyo mugomba kwigisha
Mm, murakoze Ah, gutegura integanyanyigisho ntabwo ari ibintu umuntu uwo ari we wese apfa- apfa- apfa gukora hari amabwiriza dukurikiza Mm. ariko noneho twebwe hari n'akarusho twa- twakoze nk'uko nayo natangiye mbivuga twahamagaje abanya- abo twitaga abanyamwuga bose cyangwa abo twita abanyamwuga ba- ba- mu- muri muzika ariko mvuze muri muzika ni bose n'abategura amajwi n'abacuranzi eh, bose bose rwose Mm. Tu- tura- tura- turababaza tuti mwebwe murabona ni iki kibuze mu mu myigire y'umuhanzi nyarwanda Mm? imbogamizi ni izihe ni gute twa- twateza imbere uyu uyu- uyu mwuga w'u- w'u- w'u- w'umuhanzi nyarwanda turicara rwose nk'amezi angahe mm? ubwo ku- ku- ku- kuganira n'abahanzi n'abantu bari muri muri muri iyo muri uwo mwuga w'ubuhanzi twabikoze nk'amezi atatu ariko twebwe tuka- turakomeza n'andi mezi ane so urebye nk'umunsi umwaka dutegura iyo nteganyanyigisho um, tubabaza noneho tuti ni iki twakora aho aho- aho benshi ah, ba- bavuze ah, bavuzeho hari ah, gu- gucuranga live performance Mm? babonaga ko hariho hari imbogamizi uretse gusa n'ibikoresho n'ibindi n'ibindi ariko live performance bose ba- bose bayihurizagaho bashaka ko bifuza ko umuhanzi nyarwanda yakongera gucuranga muzika live mvuze yakongera kubera ko icyo gihe abantu benshi bakoraga ibyo bita bi- bita playback cyangwa lip syncing aho aho ngaho muri amerika niko mukunze kubyita cyane lip syncing bivuga iki bivuga ku fakinga music bivuga ku kubeshya abantu kuri uraririmba kandi atari we uraririmba umuntu agashyiramo imiziki gusa nyuma umuntu akajya imbere hariya akaririmba ngo ariho araririmba ibyo rero byari ibintu nanjye mu mutima wanjye niba mwumva mbivugana mbivugana n'ama- n'amarangamutima menshi kuko ni ibintu namaganye kuva n'ishuri ritaratangira umwana w'umunyarwanda rwose wifuza gukora muzika ayikora nk'umunyamwuga akayikora noneho mu buryo bwa live kubera ko niko byari bimeze kuva na kera rero nicyo kintu cya mbere twatangiye gutegura impamvu nababwiye ko bari abantu ba mbere twiganye promotion ya mbere twabigishije mu gisirikare kubera ko twabahaye rwose ubumenyi bwinshi cyane muri practical kurusha theory rero ibindi bavuze ni ugutegura muzika production ariko twabishyizemo imbaraga nyinshi urebye maginga nanone turacyafite imbogamizi nyinshi muri mu gutegura mu kwigisha production ariko ubu ngubu ibintu byinshi bigiye gukemuka kubera ko turi ahantu hashyashya dufite inzu zizatunganywa zo kwigishirizamo muzika umuntu ashobora kwiga production yisanzuye afite n'ibikoresho bigezweho smart classes
uti ko umwana w'umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda yakongera gufata igikoresho cya muzika agacuranga mu by'ukuri ngira ngo no mu buryo gakondo umunyarwanda w'umucuranzi yabaga afite inanga ye akaba afite umuduri ikembe cyangwa ikindi gikoresho cya muzika agacuranga ibyo rero urabivuze binyibutsa indirimbo yawe yitwa nibarize niba utwemereye tuyumve hano ku ijwi ry'amerika
cyane rwose murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga ni bwana jacques nkurigande umuyobozi w'ikigo nyarwanda kigisha muzika aho amaze kutugezaho indirimbo yise nibarize bwana jacques muregande uti nibarize iyo ndirimbo tu- tubaye nk'abatandukira gato ariko ntabwo dutandukiriye ndumva ifitanye isano n'ibyo bavuga uti ibikoresho by'umuhanzi nyarwanda
yego cyane ahubwo nkaba narafashe eh, igitari nka- nka- nkayikora nk'inanga Mm.
inanga rero no- ni ni- ni igikoresho cya muzika cyacu rwose cy'umwihariko u rwanda n'u burundi n'ahantu hose hari abantu bavuga ikinyarwanda hafi hano za congo tanzania uganda no mu burundi kera rero ah, abacuranzi b'inanga umurya w'inanga mm, wacurangagwa abantu baririmba gahoro kuriya nabikoze Mm.
nk'uko bakibikora i burundi Mm.
ariko i rwanda byaracitse byara- byara- ubu ngubu abantu basigaye baririmba cyane ba- ba- ba- ba- bakora umurya w'inanga Mm.
urebye rero eh, inanga ubu ngubu mu rwanda ni nk'i- ni nk'i- ni- ni nk'ikintu kiriho kira- kira- kira- kira- kirazima ni ibintu rwose dufite ku- gufatira aho ngaho tukareba ukuntu twabiga- twabigarura umwana w'umunyarwanda urubyiruko rugakurukungana rugakunda inanga n'ibikoresho byose bya muzika nyarwanda eh, cyangwa ndundi buriya ibiba hano mu rwanda n'i burundi nicyo kimwe eh, mu bijyanye na muzika Ah, ni ibintu rwose gushishikariza urubyiruko tukabi- tukabigarura biki- bi- bikaba nk- nk- nk- nko mu rurimi rw'aba- rw'aba- rw'ibiyana rw'urubyiruko bikaba cool Mm?
Eh, nk'uko bakunda Bro- nk'uko bakunda Burna Boy baga- bagakunda n'inanga nk'uko bakunda eh, Diamond eh, na- aho aho mu kigo cya muzika hari ubwo mwigisha amasomo y'inanga
twigisha amasomo twita gakondo Mm.
kandi buri muntu wese aje kwiga yiga gakondo niba uje kwiga kuba umu DJ cyangwa umu producer abantu bose baca muri gakondo mbese niyo niyo niyo nzira Eh, bivuze yuko abakunda inanga bashobora ku, ku no kuzibona bakaba bagerageza ku, gucuranga
turagerageza rwose kuzi- kuzi- kuzibigisha Ure- ure- urebye urebye kuva kuva uh, muri uh, mu kwezi kwa mbere ku mwaka utaha Mm? Ubu- uh, ibikoresho nk'inanga bazabyiga noneho full time ubu ngubu babyiga gahoro ariko ubu ngubu bazabyiga full time Mm? bakabyiga rwose ari bose umuduri birahari kuko hari hari igihe tugenda gipfa ariko nk'ina- nk'ingoma bakaraza barabyiga Ah? Aka- bakiga ba- bakiga n'ibikoresho byose uko bimeze n'uko byitwa ni- ni- ni- ni- ni- n'impamvu yabyo muri muri muzika nyarwanda mu byo twitwa music tradition no muri gakondo bakabyiga Mm. radiyo ijwi hari ibintu ry'amerika byagiye bintungura nabuciye mu ijambo eh, komeza hari nk'umuhanzi umuhanzi bita karigombi yita karigombi ubu ngubu si picu ni umuhanzi wa hip hop Mm.
umuhanzi yaje rwose muri promotion ya mbere yaje yaje- yaje yaje kwiga hip hop ariko yarangije acuranga ingoma zungu ingoma nyarwanda akanaririmba gakondo urumva ni ibintu umwana yaje atazi ko yahagiramo impano ariko ugasanga asohotse afitemo impano n'abandi bose baje baje- baje bazi ko baje gukora popular music Mm? ugasanga rwose bakuririmbiye gakondo ukumva uranezerewe ukumva n'ibintu babikomeje gakondo yacu ntabwo izazima
radiyo ijwi ry'amerika reka twakire na eric ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane eh, uherereye he eric handi gicumbi mu rwanda eh, ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo okay yaka njyewe ni ikibazo nshaka kubaza uwo uwo mwarimu kandi umukirangizi njyewe ndashaka kumubaza urebye n'intego bari bihaye nk'ishuri eh, bageze kuri kangahe ku ijana noneho hari n'abanyeshuri ba- bari biga noneho bageze igihe cyo kurangiza bakaza bagakora hiti ba- wenda bakora nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri bakongera bakaza bahise baba bakora follow up ngo barebe aho i- abo banyeshuri batoje bigishije aho bageze cyangwa ni ukuba ni uku iyo barangije kwiga ni ukubasaba bika- bikagarukira aho ngaho icyo ni ikibazo nanjye mfite murakoze urakoze cyane eric ugire umunsi mwiza aha ntabwo murakoze iby'amerika eh, reka umutumirwa agusubize
Ah, niba numvise neza ikibazo arashaka kumenya icyo dukorera abanyeshuri barangije n'ibyo ngibyo Eh, yabajije Ndabivuga iba- neza.
yabajije ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo eh, ikigo cyigisha muzika kigeze he mu rugendo mu ntego cyihaye cyo zo kwigisha abanyarwanda muzika icya kabiri noneho akavuga ati iyo abantu barangije muri iryo shuri hari uburyo bwo kubakurikirana mugira no kubagira inama cyangwa bararangiza bakaba bagiye nyine bi- birangiye bakirwariza
Mm, okay arakoze ni ibibazo byiza cyane Iki- icyo ngicyo cya mbere mu ntego twihaye ah, rwose biri byose ndabona biri mu nzira Ah, ikintu cya mbere kubera ko ku nyundo hatubanye hato aha twakoreraga muri rubavu eh, leta yaduhaye kampisi yacu twenyine kandi nini hano i Muha- hariya i muhanga dushobora kuba dushobora no kubaka n'izindi nyubako z'ahantu umuntu ashobora kuza- kuzajya yigishiriza ikindi tugezeho ubu ngubu ni uko twifuje ko hazamwo n'ayandi mashuri ajyanye n'umu- no- no- no- no- n'umwuga w'umu- w'umuhanzi so vuba hano tuzatangiza ishuri ryo ku- ryo kwandika filime ry'umwuga kandi dutangize ni- n'ishuri rya- ry'ikinamico mm? kubyina mm? no gukora ikinamico ikindi nacyo kituri kituri eh, ruhande nacyo turiho turatangiza gu- gu- gukoraho ni uku- ni ugukora integanyigisho y'imyaka yindi imyaka ibiri y- ya- y'amashuri yisumbuye noneho bivuge ko umuntu a- ashobora kuzifuza kwiga college level mm? aza aza ashobora kuzakomeza akiga iyindi myaka ibiri eh, ire- a- arangije imyaka itatu tuba twamwigishije akaza- aka- aka- akanakomeza ikintu cyari cyabidindije cyabitindije ni kubera ko ntabwo umuntu ya- ya- ya- ya- yakubaka university cyangwa se college afite gusa abanyeshuri mirongo itatu barangije umuntu aba- abanza akagira kwanza abanyeshuri bashobora kuzahiga Mm? ni ibintu bifata umwanya ariko bizakorwa vuba nabyo nanone gutegura gukora integanyanyigisho then tukazafungura iyo i- ah, ah, ah, iyo myaka yindi ibiri ya college level Mm? amashuri yisumbuye gusa ko bayita Eh, hanyuma kuri ya bindi yabajije by'ukuntu tubakurikirana um, buriya imyaka itatu biga nta kindi tubigisha atari ukuntu bazitwara ku mwuga kubera ko ibyo tubigisha twabikuye ku mwuga ni- bigenda bite so umuntu aba ategura umunyeshuri imyaka itatu ukuntu azitwara ku mwuga ku bijyanye no kwiporomotinga imicurangire imiririmbire gutunganya muzika nibyo nibyo- nibyo- nibyo du- nibyo twi- twigisha tugamije mm, ku muntu mm, uzajya ku kazi rero n'umwaka wa gatatu barangije umwa- imyaka itatu umwaka ukurikira wa kane nawo um, nawo tu- turamukurikirana uyu mwaka wose tuwita incubation tukareba ukuntu baba barakora ku mwuga niba ara- abikora neza mm? ni ni ibintu bifata u rwanda rwose kugira ngo bi- bikunde mm? kubera ko ah, ibyo tubigisha kenshi bageze hanze ntabwo ari ibyo bahura nabyo ahubwo bari bariyadaputinga mm? bagera ku byo ku bihari bakiyada- bakagerageza kwiyadaputinga mm? so nu- um, i- icyo icyo umuntu akora ni ugutegura umunyeshuri kugira ngo ageze hanze ntazagire ibibazo kuko no no hanze ntabwo horoshe ari hano ari ngiyo muri amerika umuhanzi n'uwarangije kwiga za berkeley college rwose ahura n'ibibazo byinshi kuko akazi k'ubuhanzi ni akazi kagikomeza ku- kubakwa isi yose so hari abantu baturi- ba- badusize ba- bateye imbere muri mu rugaga rwa muzika ariko natwe turakiyubaka noneho tu- icyo twiza ni uko umuhanzi ya- atu- avuye muri iri shuri ryacu nawe a- a- a- aba mu bantu ba mbere bazahindura industry yacu Mm. ntabwo ari ukujyayo gusa agasanga uko bimeze nawe aki- aka- aka- akabigwamo ariko ni ukubihindura imyiyumvire mm, imicurangire ah, bizinesi yayo ukuntu ikorwa mm. ni ibintu ni ni ibyifuzo byose bi- biva biva muri twebwe ababitegura ariko n'umunyeshuri akabyumva ko nawe ntabwo agiye gusa ku- kuba umusitari cyangwa se gucuranga agiye no guhindura ukuntu umuntu atekereza muzika no guhindura ah, ah, imyumvire yaba yu- ya- ya- y'abumva muzika umuntu akashobora kumva indirimbo nka niba arize iyo ngiyo mwumvise ikamushimisha mm, akatura n'indirimbo iri popula ikamushimisha mm, kugira ngo noneho dukure eh, dukure nk'abantu ba- ba- abanywanyi ba muzika tunakure nk'abantu bagurisha muzika ni ibintu bifata igihugu cyose ntabwo ari ishuri gusa rizabihindura ariko twese na- nu- n'uwabajije ikibazo rwose mm, umuntu urangije muri agriculture nawe arasohoka akajya ku- akajya akajya- akajya gushakisha mwuga cyangwa ukuntu ya- ya- ya- yahanga umurimo urangije muri it niko abigenza urangije ahantu hose mu mashuri yo mu rwanda niko abigenza n'uwo muzika niko abigenza Mm? so ntibazajya bafata gusa umuntu umwe ngo yaba- yavuye muri muzika ngo baramukira- baramukurikirana ntibamukurikirana yego turamukurikirana umwaka wose ariko ntabwo tujya guha umuntu ubumenyi mm, tumuhemo isahani n'ikanya tumushyire n'ibyo kurya mu ku isahani nawe tumunamurishe isoko abantu babimenya Mm.
Mm. Eh, reka twakire na adriye
halo ijwi rya amerika amakuru amakuru adriye
Eh, amakuru ni meza cyane urahagana hehe
ndi bujumbura mu burundi ye ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo
okay ni ikibazo Mhm.
pafete je nkunda gukurikira showbiz cyane ya- ya- y'aho mu rwanda Um, meme n'iryo shure ryo ku nyundo ndakumviriza amakuru so eh, ko tugize imana tukaba turose umutumirwa nagira mbaze eske mbega n'abanyamahanga baremerewe kuza kwiga ku nyundo icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo kigira kabiri ni tworonka aderese gute kugira ngo dushobore kuganira private eh, n'abayobozi eh, b'iryo shure
Ya, kandi na- nababazaniye ngaba hano muri kumwe
okay boza kudusigira aderese kudusigira contact
aha adriye urakoze cyane niba nta kindi kibazo ufite Eh, ibibazo byanje ni iki Eh, ugire umunsi mwiza aho ngaho i bujumbura reka duhe umwanya umutumirwa agusubize Eh, what is what is
yego warakoze adrien Ah, dusuhurize bene wacu aho ngaho i burundi amahoro masanya tubifuriza Um, ikibazo cya mbere yabajije niba abanyamahanga bashobora kwiga ku ku nyundo Mm. politiki y'u rwanda rero um- umunyafurika eh, arisanga hano mu rwanda icyo ni ikintu cya mbere umunyafurika rwose arisanga hano mu rwanda ntabwo ari ibintu mbiva- mbiva- bivanye mu mutima wanjye gusa cyangwa mu mutwe wanjye ariko niko igihugu giteye so- ni karibu cyane musha- niba mushaka kwiga kuri ku- ku nyundo music school ni karibu cyane gusa mufite kuba mwujuje ibyangombwa dusaba ibyangombwa bikaba ari ibiki ukaba ufite impano yawe ukaba wifuza kwiga ukaba wa- wa- wa- wararangije amashuri icyenda abanza mm, primaire na secondaire hanyuma uga- ugakora amajonjora ug- ugize amahirwe ugatsinda tura- tura- turakwakira ufite n'amafaranga ya minerval atari menshi ni make cyane dufite n'abanyamahanga rwose hari n'abana b'abarundi bahiga bari hano Ah, hari n'umwarabu uhiga ariko w'umunya- yari umunyarwanda urumva ni karibu ni karibu cyane Ah, icya kabiri aderese ubwo mwabaha telefone nta kibazo aderese turi i muhanga muhanga hafi ya kabgayi ahantu hitwa kavumu ntiharoboshe cyane ufashe umuhanda wa wa wa, wa umuhanda wa amajyepfo i butare urenze haravya rwa ruzi rwita gute rwa kanyaru ukaza ukarenga i butare ukarenga i nyanza ahakurikira ni mu ruhango mu ruhango ahakurikira ni twege ni muhanga Mm, haroroshye cyane so umaze kwinjira mu rwanda ntago ha- ntago ntago ntago wahabura kandi tuzakoresha tuzakoresha amajonjora amarushanwa vuba cyane ah, mu- mu kwezi kwa mbere Mm, tuzakoresha ama- amarushanwa icyumweru cya mbere cya cya- cya- cy'ukwezi kwa mbere rero niba mushaka kuhiga muzabe muhari muze murushanwe namwe ni karibu cyane
Eh, u- umaze kubwira eh, abanyamahanga bifuza kuza kuhiga ariko n- tubaye nk'abagaruka ku- kuri icyo kibazo cya adiriye noneho ku banyarwanda ko wigeze kuvuga uti twakoze amajonjora abantu baje ari nk'igihumbi twakira mirongo itatu ntabwo ari ibintu bikomeye kubona uburyo bwo kwinjira muri iryo shuri ku bantu babishaka ndavuga nko ku banyarwanda
Ah, birakomeye cyane kubera ko ah, buriya abantu benshi baribaza ko bashobora kuba abahanzi ariko twebwe tu- hari ukuntu hari ibintu dufatiraho mm?
Mm.
ibintu dufatiraho Ah, umunyarwanda uwo ari we wese of course af- afite uburenganzira mm? afite uburenganzira na priority ngo dufite n'umubare w'abanyamahanga dufata mm? Eh, nubwo tuwufite utari atari atari atari mwinshi nta nubwo barawugeraho Ah, ubu ngubu ntabwo tugifata abanyeshuri mirongo itatu tufata abarenze dufata mirongo itandatu kuko dufite ahantu hahagije turumva rero ni karibu cyane Um, ubwo sinasubisha ikibazo
wagishubije ariko ndavuga noneho nko ku bikenerwa ni ibintu bi- bishoboka kuboneka kuko hari igihe icyo mbibariza ni uko hari igihe umuntu aba atararangije wenda tuvuge ayo mashuri icyenda Mm.
Um, ariko akaba afite impano karemano imana yamwihereye umuntu nk'uwo mu mugenzi amute
Ah, hari uburyo umuntu yasaba uruhushya ruri rwihari- rwihariye ruri special Mm.
niba atararangije iyo myaka tuka- tukabivugaho nk'abayobozi tuka- tukareba tuti uyu nguyu dushobora kumufasha gusa ariko ntabwo ari bose ariko ni amategeko n'amabwiriza ya leta ya ya reb rwanda school rwanda education board Mm? kugira ngo winjire muri iri shuri ryacu nka n'andi menshi ya tiveti cyane cyane iyi ngiyi ya muzika ufite kuba wararangije icyo bita nine years basic education Mm. Ah, bivuga ko ni- ni- ntabwo ari ntabwo babivuze gusa gutyo hejuru biba bifite impamvu yabyo hari ibintu umuntu umwana yi- yiga niba atarigeze abyiga muri ayo mashuri y- y'ibanze bavuze icyenda ugasanga biramunaniye Mm.
Mm.
Ati kuba ya- ya- ageze ku mibare runaka yize runaka i- i- iyo myaka yose icyenda kugira ngo akomeze rero a- a- ashobora kuza afite impano nyinshi ariko akagera hariya bikamunanira ibindi ugasanga avuye mu ishuri ataranarangiza kubera ko hari ibindi byamunaniye niyo mpamvu bafatira ku bana bafite imyaka icyenda bize ya mbere y'ibanze ishuri ariko hari hari igihe haba special case mm? ugasanga turayivuganyeho nk'abayobozi mm, tukareba ukuntu twafasha uyu muntu ariko ntabwo bibaho bimaze kutubaho rimwe gusa
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twakiriye fidel fidel uratwumva fidel ndumva atatwumva reka dukomeze hamwe n'umutumirwa wacu ni bwana jacques murigande umuyobozi w'ikigo cyigisha muzika mu rwanda bwana murigande tugarutse ku mikorere y'icyo kigo ibintu by'imbogamizi wenda tuvuge mugenda muhura nabyo muri urwo rugendo rwo kwigisha muzika eh, mu mikorere watangiye umbwira ukuntu mwakoze muta- muhera hasi hasi ku it- ku itangiriro ubu ngubu imbogamizi mufite ni izihe
aha urebye ubu ngubu imbogamizi dufite ah, ni izisanzwe zo gu- zo kurana iki kigo ubundi dufite ikigo kinini ubu ngubu Ah, abakozi bitware bake ariko tugiye ku- kuzafatana n'abakozi bahagije Ah, ni ni ibisanzwe ubu ngubu rwose ntabwo ari ibintu umuntu avuga ko bikomeye ni ibintu umuntu a- a- afatira ingamba agafatira n'ibisubizo vuba vuba na bwangu aka- aka- akabikira ni ibintu tugenda natwe duhura nabyo tukagenda tubi tubikosora uko tugenda ku- twigisha kubera ko hari ibintu umuntu atangira atazi mm? nk'ibyo wa mwana mwana ari kimisagara yaba- yabazaga kare cyangwa undi ukuntu barangiza aho- uko uko bigenda mm? Nyine akaba ari nayo mpamvu buriya tu- tu- tuvugurura integanyanyigisho buri myaka ibiri muragenda bivugura kubera ko hari ibintu umuntu aba atazi agahura nabyo akaza- akavuga ati reka reka noneho tu- tu- tuhindure hariya duhindure hano byewe bindeba cyane ni ibijyanye na- n'imyigishirize mm? nibyo nshyiraho imbaraga nyinshi cyane mm? Ah, dushobora no ku- tukabaza n'abana barangije tuti, bimeze gute hanze murabibona bimeze gute Bi- mu- mwifashe mute ibintu nk'ibyo ngibyo a- abarimu abarimu bake abarimu barahagije ni benshi um, ikigo gifite ah, ibyo ibyo ibyo ibyo cyifuzo cyo- byose mu mu nyubako imbogamizi nk'izo ngizo ah? amashanyarazi ah, ah, ibyo navuga kare bya smart classes mm? Ese ni ni- biri ngombwa ntabwo biri ngombwa tuka- tukabi brainstormingaho ubwo mumbabarire kuvanga n'ibyongereza mba nabuze amagambo mu kinyarwanda ni Tukabivugaho.
ukubyunguranaho ibitekerezo Mm.
Mm.
Eh, kun- eh, kunguranaho ibitekerezo tukareba ukuntu twateza imbere ikigo cyacu mm? no kuzaki kuza- kuzakora ah, icyo twita production unit kugira ngo ikigo ntikizajye kisaba amafaranga gu- leta igihe cyose kikazibe kika- kikazaba kiri self none mm? kishoboye cyonyine Eh, Ye.
yeah.
none ibi- kuri ibyo u- wari umaze gusa nk'ukomozaho ari uriya mu kunzi w'ijwi ry'amerika wabarije ku kimisagara yavuze ku kintu cy'abahanzi bakora indirimbo imwe hanyuma bakamera nk'abazimye cyangwa se ntibongere gusohora izindi ndirimbo Eh, ugiye ureba sinavuga ko ari mu rwanda gusa n'ahandi birahaba ariko tugarutse mu rwanda kuko ubu niho turi Eh, biriya bintu biterwa n'iki kubera icyo umuhanzi agira atya agakora indirimbo rimwe ikaza ari simusiga nyuma y'umwaka umwe bikaba birarangiye ntihagire n'uwongera kumwumva bigaciraho
ibyo bibaho cyane namwe murabizi nk'uko mwabivuze Um, icyo dukora hari hari isomo twita um, composition na lyrics writing eh, kwandika indirimbo no kuzihanga mm? Ah, urebye magingo aya mu barangije iwacu bandika indirimbo ahubwo bagenda ba- ba- ba- ni- bafite nyinshi cyane zirenze hari nk'uwitwa mishu production mm? yize gutunganya muzika no kwandika ubu ngubu amaze gusohora album yose y'indirimbo zirenga zingaga icyenda cumi cumi na zibiri cumi n'ebyiri uwitwa ivuri asohora buri mezi atatu uwitwa igor mabano nawe ni uko ngo asohora buri mezi abiri kandi indirimbo zigakundwa cyane urebye nko kuri kuri mu- mu mu bafite amahiti menshi ah, niba ntibeshye niba ntibeshye witwa igor mabano afite amahiti menshi cyane ku ndirimbo yagiye asohora zirenga ibihumbi magana angahe arindwi gutyo urumva ko umuntu atamaze n'imyaka ibiri muri ibyo bita gemu ni ibintu byose biduha imbaraga zo gukomeza kwigisha iryo somo ariko urumva hari n'ikindi kintu cyitwa amahirwe muri muzika namwe murabizi mm? n'uwo nguwo mbabwiye ko ari we afite amahiti menshi ntabwo ari we ah, ah, yandika neza indirimbo hari n'abazandika neza kumurusha ariko amahirwe y'abantu aratandukanye niko game iteye niko industry iteye ari hano ari ku isi yose mm? hari- hari- iyo iyo- iyo factor y'amahirwe nayo i- igiramo uruhare so baba ba- one hit wonders niko ngo tubita asohora indirimbo imwe ikahitinga hanyuma i- a- akazima ntabwo umuntu umuntu amenya ngo umuhanzi ngo byamugendekeye gute rwose mm? umuhanzi ni umuntu rwose aba ari fragile nta umuhanzi aroroshye Iyo bavuga ngo tugendana imitima yacu mu ntoki So ntabwo umuntu yamenya ngo i- impamvu zabiteye impamvu zishobora kuba ari nyinshi cyane ashobora kuba adafite indirimbo nyinshi yanditse mm? Eh, nk'uko ashobora kuba yarakoze ikintu ugasanga yazimye yagiye mu- yagiye muri muri gereza cyangwa yayimutse cyangwa yahinduye umwuga ntabwo umuntu abimenya rwose mu- mu- banafatira ku rugero rwinshi rw'abantu rw'abahanzi iyo ngiyo twita ngo ni burayi na za amerika ba- ba- byagiye bibaho mm? ugasanga indirimbo rwose ni nziza cyane ariko ugasanga umuhanzi yara- yarazimye kandi hari aho ngaho bafite industry rero hano mu rwanda tukibubaka industry urumva nabyo niko bimeze tujya tubwira abanyeshuri bacu ntu- ntu- ntuzana- ntuzanasohora indirimbo utaragira at least mm, zigera kuri cumi na zitanu ariko urumva iyo umuhanzi yibaza ko yandika mm, indirimbo ya mbere yanditse aba- yibaza ko izahitinga akayisohora ugasanga igihe y'ikibazo nanone Mm. so umuntu a- at least afa- u- kugira ngo uzakore indirimbo imwe nziza ufite kuba waranditse indirimbo nyinshi cyane nyinshi nyinshi cyane Mm.
radiyo ijwi ry'amerika twakire na oscar uraho cyane oscar
uwo muhanzi cyangwa uwo mwarimu mu buhanzi Mm.
yavukiye yavukiye i gatara mu kayanza nanjye ndi hafi y'i gatara
Mm, ngomba ndavuga se umugambi yaba afitiye mu burundi yuko nazohasubikamo igihu- igihu- iryo shuri rya muzika n'uwuwe akabazo kanje nako murakoze eh, urakoze cyane oscar ugire umunsi mwiza
Eh,
Ganda muri gande umuntu ati igihugu cy'inkomoko nta ntacyo ugiteganyiriza
aha jyewe nk'ishuri sinzi ni- uretse gusa kwakira abanyeshuri bavuye i burundi nta kindi narenzaho rwose ahubwo uf, niba hari abantu bifuza ku kuza ku- ku- kureba ibyo twakoze kugira ngo nabo babikore i burundi ubwo byaca mu nzira z'igihugu eh, hagati y'imibanire y'ibihugu bibiri ndumva nta nta cyatubuza kuba kubafasha muri eh, muri- mu bijyanye n'ibyo ngibyo ariko ubu ngubu uko bige- uko bimeze ah, ama- amarembo ara- arafunze rwose ku bantu bashaka kwiga ahubwo wansuhuriza abantu b'igatara kubera ko ntago mpazi pe Mm, bambwiye ko navukiye iyo ngiyo gusa ariko ntago mpazi ko njya mbaza bakambwira ngo haro hari ibitaro by'ababikira iyo ngiyo aho navukiye ngo navukiye aho ngaho ko hashize nk'iminsi turamanuka i bujumbura Mm.
Mm. Eh, twari tuvuze rero ku bintu bijyanye no kwandika indirimbo iyo urebye hambere ubona abo ha- abahanzi b'abanyarwanda bo hambere barandikaga indirimbo zifite amagambo atsitse a- akomeye ariko wareba uko ibihe bigenda bisimburana ukabona ko ubuhanzi bwo muri iki gihe bworoshya ibintu Eh, ugasanga umuntu aririmba indirimbo igizwe n'amagambo abiri gusa cyangwa atatu nayo y'uruku- y'urukundo cyangwa y'ibintu bita- bitinjira mu eh, sinzi uko nabyita mu ndangamutima cyangwa se mu nyurabwenge y'umuntu ngo bibashe ku- gusa n'ibiserura Na- na- ntabwo wabibonera inyinshi ibyo ngibyo ni ikibazo cy'ibihe biha ibindi
nta kintu mukora kugira ngo impamvuzetse Eh, eh.
impamvuzetse ni ukubera ko eh, ni- ni- ni- ni- ni- ni- n'isi yose niko imeze niko iteye Mm? icyo twe tugerageza gukora twi- tu- twigisha ukuntu bandika indirimbo Mm?
Mm.
ukuntu abo ngabo ba kera bandikaga indirimbo mm? n'ukuntu ubu ngubu aho bigeze Mm? tukabyigisha nk'amateka Mm? rero um- umunyeshuri niwe ahitamo ntabwo tumenya tuti "Dore kera ba- bandikaga neza ubu ngubu mwandika gutya oya ibyo ngibyo navugana navugana nabyo n'umunyeshuri ugiye ku ruhande ntuyajya igihe ndi umusaza nkunda biriya wowe rero ibyawe nushaka ko bigira umwimerere reba aho wavoma hazima Mm? Kubera ko niba- ni- niba umuntu avomye mu by'ubu ngubu gusa urumva avomye mu bintu already byamaze kuba mm, uko bimeze ariko avomye ku isoko nziza rya rindi rifite rwose rita- rirerire cyane riri deep Mm? urumva uyu nguyu afite afite amahirwe y'uko yakora ikintu kizima Mm? ariko noneho nu- na- natwe tugenda na- na- natwe tujyana n'ibihe ntabwo dushobora kwirengagiza ukuntu ibintu bikorwa uyu munsi ahubwo ni n'inshingano zacu kugira ngo tubikurikirane rwose ukuntu bikorwa uyu munsi ariko umwana w'umunyarwanda tumuhe umwimerere wo kwandika neza indirimbo Mm. kandi ikintu cya mbere ni ukwigisha umwana w'umunyarwanda ukuntu yandika indirimbo neza ukuntu ayitunganya neza ukuntu ayikora neza ikajya kuri ah, ku ku rubuga mpuzamahanga i- nayo i- ifite umwanya wayo
Mm.
Eh, kandi mu- mubirebye rwose uko tubi- uko aba- aba- abarangije ku ishuri ryacu ukuntu batunganya muzika ukuntu babiririmbamwo rwose ukabi- ukabigereranya n'ahandi simvuga kubigereranya na- no mu rwanda cyangwa se muri mu burundi ndavuga ku n'ahandi hose ku isi usanga bifite ukuntu bihagaze neza biri kuri standard ku babikurikije uko babyize Mm.
rero ibihe biha ibindi eh, ni ukwirinda kuvuga ko ibintu bya bya kera byari byiza byari byiza pe Mm? so tubishyira imbere y'umunyeshuri gusa ni nk'uko ni nk'uko wafata ni ni- ni na rwa rugero bafashe ba philosophers ngo ibirahuri bibiri kimwe cyuzu- cyuzuyemo amazi mm, kitoze n'ikindi cyuzuyemo amazi cyoze umunyeshuri yafata ikihe eh, ukamuha Mm. cyangwa ngo kimwe gicagase n'ikindi ki- eh, yeah. none eh, wowe uri umuhanzi w'inararibonye wabaye mu bihugu byinshi ku- mu burayi na amerika iyo urebye isoko ry'umuziki mu rwanda uko rihagaze eh, n'abo bana mwigisha ubona mubaha iyo mpamyabumenyi barangije kwiga mukabohereza ku isoko rishobora kubatunga mu yandi magambo isoko ry'umuziki mu rwanda rihagaze rite ku buryo abantu bagira icyizere bakavuga bati reka tujye kwiga umuziki niturangiza tuzitunga
Mm. U- urebye ukuntu bi- ukuntu duhagaze mu rwanda eh, urugara rwa muzika ruracyiyubaka Mm. ariko ukuntu rumeze ubu ngubu eh, na mbere y'uko dutangira iri shuri Mm. aho bashoboye kwi- kwi- bonyine kwigeza no ku- no- no- uka- uka- ukagereranya n'ubu ngubu natwe duhari ishuri rimaze imyaka itanu tumaze gusohora promo- promotions eshatu turiho turagana ahantu heza eh? turiho turagana ahantu heza kubera ko hari ahantu bigejeje bonyine badafite nu- nu- badafite na sapoti y'igihugu badafite n'ishuri rya muzika uka- ugasanga ariko nabo bariho barahangana rwose n'abagande n'abatanzaniya n'abarundi ubu ndavuga muri region hano nubwo rwose tutarabona abantu ngo babaye ba beyonce cyangwa se n'abaye ba burna boy mm? ariko ugasanga hari ahantu ba- bageze mm? bata- bi- bi- bi- bi- bi- biri mu nzira nziza mm? imbogamizi ni nyinshi ni nyinshi cyane cyane cyane kubera ko kugira ngo industry ya muzika ikore neza hari ibintu bifite kuba biri biri- bi- bihari kugira ngo bikunde rero ibyo bintu kandi byose bidahari mm? kimwe kidahari ntabwo gituma umuhanzi ashobora kuzamuka neza ubwo ibyo bintu ni nk'ibihe mm? icya mbere na mbere ni impano mm? impano turayifite mm? noneho icya kabiri ni media media zujuje na- na- nazo ibyangombwa bijyanye na na- n'imyidagaduro mm? Ah, ntabwo turagera kuri kuri urwo rwego mm? n'izindi media nazo zisanzwe n'abantu bitwa aba aba aba abanya lawyers entertainment lawyers abanyamategeko b'umwuga mu bijyanye abanyamategeko bijyanye eh, n'imyidagaduro mm? ariko kazi kabo bashobora kuvugira ah, ibitumwa nyamuzika mm? aba managers mm? aba amatelevision n'amaradiyo media zose zizi nazo zu- ah, zujuje ibyangombwa kugira ngo zizagira icyo zimarira umuhanzi uretse gusa gucishaho indirimbo ze mm? nk'uko bimera nk'uko bimera aho ngaho muri amerika tuvuge eh, record, in, record industries mm?
Mm.
ntabwo turagera kuri urwo rwego urumva niba amaradiyo y'aho ngaho ameze uko ameze amateleviziyo ameze uko ameze amafestival ya muzika mm? ibintu byinshi bya- byafashe urugendo rurerure cyane muri amerika kugira ngo bagere aho bari mm? Ubwo rero natwe hano turacyiyubaka gusa icyo umuntu yashima ni uko leta nayo yarabibonye ko u- muzika ishobora kuba imwe mu mu bintu byinjiza amafaranga menshi mu gihugu noneho ubu ngubu niyo mpamvu batangiye gukangurira abantu no gushora imari muri muzika ubu ngubu rwose ubu urebye hari n'aba hari n'urugaga rw'aba- rwa- rw'abanyamakuru ubu ngubu batangiye ku- kwi- kwi- kwi- kwi- kwiyunga baka- baka- baka- bakareba ukuntu muzika yatera imbere mm? bagakora utuntu hari amafederation ya muzika hano mu rwanda mm, ahari hari hari ah, ah, ah, ah, ah, ah, federation nanone za- z'abatunganya amafilme eh? ubu ngubu ubu rwose turi mu nzira rero biraza ariko ni urugendo bizafata biva- bizafata igihe ariko biri mu nzira nk'uko byafashe urugendo europe na amerika byose hariya hose amahirwe ni uko noneho uyu munsi dufite internet mm? umuntu rwose afite access ku bintu byinshi umunyarwanda ashobora kugurisha muzika yari hano uyu munsi akayigurisha hanze mm? hari abahanzi mu rwanda bafite amahiti menshi yarenga za miliyoni kuri za youtube ubu ni ukureba ukuntu noneho twa- twakwengeginga youtube mu rwanda kubera ko youtube irareba- irareba mu rwanda igasanga ntabwo yagurisha advert mm? niba beyonce cyangwa se diamond yishyurwa amafaranga runaka ku ku kwezi kubera ko yagurishije advert kuri youtube channel ye hano mu rwanda ntabwo birabaho cyane kubera ko ntabwo tura- turi abanywanyi b'ibintu bashaka kugurisha Mm? so nabwo ni ukubakangurira tuti na hano turahari mm? tukajya noneho tukajya noneho ku, ku mugaragaro nk'abantu ah, na- nabo bashobora gupatisipetinga muri izo muri muri izo advert za google igurisha mm? cyangwa n'umuhanzi nyarwanda ashoboye kunoneho ku- nawe ku- ku- ku- gutera imbere ashoboye kwitunga neza akorera amafaranga menshi barahari ni bake mm? ni bake ariko ntabwo ntabwo eh, ntabwo baragera ku, ku- ku mubare mwinshi umuntu yaba yifuje urakoze cyane bwana jacques murigande dushigaje umunota umwe ngo turangize ikiganiro cyacu Eh, utubwiye ibijyanye n'ishuri rya muzika ariko reka mu munota umwe tugaruke kuri wowe mayiti popo ahishiye iki abafana be mu minsi iri imbere
Haha, murakoze cyane ubu ngubu ah, ndiyo ndarangiza gutunganya um, album indirimbo zishobora kurenga cumi ariko noneho za rege ni ubwa mbere mu buzima bwanjye bw'umuhanzi ngiye gukora album iri rege gusa yonyine rege kubera iki rege ni injyana yatwubatse nk'abantu abanyafurika bakunda afurika bakunda ibihugu byabo rege rwose ni ikintu cyaduhaye identity mm? mu gukunda umu- umuntu w'umwirabura umunyafurika aho ari hose ku isi murazi ukuntu twagiye tu- tugorwa eh, gucakara eh, colonialism mm, n'imbogamizi zose zagiye zi- zi- zi- zitugwaho atari twe twaziteye mm? rege ni injyana- niyo njyana ya mbere gewe yanyigishije ibyo ngibyo amateka y'umunyafurika n'impamvu tumeze uko tumeze rege ni rege niyo cyo kintu cya mm, cyabinyigishije rero nanjye ni nko kuvuga ati rege warakoze Mm. bwana murigande jacques turagushimiye cyane ko witabiye ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika urakoze cyane n'ubutani tugukenera uzatwitabe ukomeze kugira wikendi nziza
murakoze cyane turahari
nshimire namwe mwese inshuti twabanye muri iki kiganiro nshimire patrick ku buhanga bw'ibyuma na fasil gabehu wamfashije kwegeranya kino kiganiro reka tusoreze kuri ino ndirimbo urugendo ya mayiti popo
ubomfashe urugendo ubomfashe